mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose mu kiganiro muri isanga uyu munsi turaza kuvuga ku matora yo mu rwanda mube hafi ya radiyo yanyu turabararitse muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri isanga mwese kuri radiyo yanyu nongere mbahe ikaze nk'uko nari mbivuze mu kanya uyu munsi turaza gukomeza tuvuga ku matora y'umukuru w'igihugu cy'u rwanda umutumirwa wacu ni porofeseri hakizimana emmanuel ni umunyamabanga mukuru w'ihuriro nyarwanda rnc turaza rero kuvugana ari mu mujyi wa montreal muri canada turaza rero kubaha umwanya namwe muganire muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara nk'uko bisanzwe iyacu ni magana abiri na kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mushobora kandi no kuzitwoherereza kuri facebook cyangwa se kuri whatsapp kuri iyo nomero twakire noneho umutumirwa wacu porofeseri emmanuel hakizimana muri aho murakomeye
muraho neza yimbanje kubashimira rero uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire
nanjye ndabashimira ku butumire bwanyu kandi nagira ngo nsuhuze n'abakurikirana radiyo ijwi rya amerika bose murakoze cyane bose barabumva kuwa gatanu tariki cumi na kane ukwezi kwa karindwi abakandida batatu ku mwanya wa perezida wa repubulika y'u rwanda batangiye ibikorwa byo kwiyamamaza perezida paul kagame ni umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi fpr inkotanyi abandi bakandida ni frank habineza ahagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije philippe mpayimana we ni umukandida wigenga uko ari batatu bakomeje imirimo yo kwiyamamaza n'ubu irakomeje amatora rero ashigaje ikindi cyumweru kimwe gusa tubibutse ko azaba ku itariki ya kane y'ukwezi gutaha kwa munani ku bari imbere mu gihugu abari hanze bo bakazatora ku itariki ya gatatu mu biganiro bitandukanye ijwi ry'amerika ryagiye rivugana n'abakandida abo bakandida babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi uyu munsi twatumiye umuvugizi w'ishyaka fpr inkotanyi iri ku butegetsi kandi uwo muvugizi waryo arabyemera mu kuza mu kiganiro ariko telefone rwose zadutengushye telefone zo mu rwanda ntizirimo gucamo twizere ko iki kibazo kizakemuka vuba tukabasha kuvugana mu biganiro byacu bitaha uyu munsi rero nk'uko nari mbivuze turaganira n'irindi shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ariko rikorera hanze y'u rwanda nk'uko nari mbivuze ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka riharanira rnc ishyaka ishyaka rnc akaba ari bwana hakizimana emmanuel nagira ngo mbabaze mumaze iminsi mukurikira ibikorwa byo kwiyamamariza itora rya perezida w'u rwanda muri make nk'ababisesengura mubirebera kure murabivugaho iki
murakoze kuri icyo kibazo twebwe dusanga ari amatora nta mpamvu nk'uko perezida wa repubulika ubwe mu nama yakoreye mu ruhango yabivuze yavuze yuko kuri we amatora yarangiye mu gihe cya referendumu ko kandi ibizavamwo bizwi rero tugasanga nta matora ahari kubera yuko ntabwo washobora gutora kandi umuntu avuga yuko amatora yarangiye twe dusanga ahubwo bisa naho ari kwica igihe cy'abantu no gusesa umutungo w'igihugu Eh, kandi eh, kuva na mbere twabonaga ah, ayo matora tudashobora kuyemera niyo mpamvu tubavuze yuko twebwe tutazanayajyamo kuko ntabwo twemera ko ariya matora akurikije amahame ya demokarasi twebwe duharanira
ku bwanyu mu- murumva atago- atagombye kuba ha- ayo mafaranga yagombye gukoreshwa ibindi
twebwe twumva yuko ariya mafaranga eh, ngire abatwumva bose yuko ari na menshi cyane ni miliyoni ni miliyari esheshatu z'amanyarwanda ni- na miliyoni magana atanu ayo mafaranga ni menshi cyane ku buryo ugereranyije eh, nk'ukuntu mu mashuri bimeze ubu ngubu aho ah, abanyeshuri bacucitse cyane ugasanga nk'abanyeshuri mo mu mu- mu mashuri abanza bacucitse Ah, kuri twebwe nk'ayo mafaranga yashoboraga ku- kubaka nk'ibigo makumyabiri n'umunani eh, by'amashuri ibigo biringaniye aho kugira ngo ajye eh, mu matora yarangiye Eh, kandi hari n'ibindi byinshi cyane ariya matora atujuje twe rero tubona ari isesagura ah, nta kindi tubita tubona ari nk'aho ari ikinamico kandi ikinamico rihenze cyane Eh, uravuga nyine nk'umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi ariko se nta bintu mubona mwaba mushima mu birimo gukorwa uburyo amatora arimo kugenda mu gihugu
icyo dushima ni kimwe gusa icyo dushima ni uko eh, noneho nk'abanyamahanga bajyaga bibeshya yuko mu rwanda hari demokarasi babyibonera eh, uko amatora arimo kuba biragaragaza cyane yuko abakekaga yuko mu rwanda ngo kubera ko hari haba amatora habaye amatora ya perezida wa repubulika mu bihumbi bya- bibiri na gatatu andi mu bihumbi bibiri na cumi n'ay'ubu ngubu bagakeka yuko ayo matora ako- akurikije demokarasi Ah, bigaragara noneho ah, bibagaragarira yuko nta demokarasi iri mu rwanda uko amatora arimo kuba natanga nk'ingero byonyine eh, hariya aya matora nk'uko navugaga perezida wa repubulika ubwe yavuze yuko aya matora yarangiye eh, yarangiranye na referendumu y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kandi iyi referendumu ukuntu yakozwe nabyo ntabwo byakurikije ibyifuzo by'abaturage hari eh, umunyamakuru witwa Andrew Mwenda eh, w'umugande eh, we ubwe eh, mu kinyamakuru cyitwa The Independent yavuze yuko ari we watangiye igikorwa cyo gushaka uburyo perezida kagame yaguma ku butegetsi hanyuma akaza kubiganiraho n'abantu bamwe na bamwe muri fpr kimwe n'umudamu wa perezida kagame bagafata icyemezo biriya rero byo kuba ah, kuvuga ngo abantu barabisabye hanyuma bishyirwa mu nteko ishinga amategeko no muri sena kugeza kuri referendumu Eh, byari ikinamico gusa kubera yuko eh, ibyemezo byari byarafashwe mbere ibyo rero byanatumye abanyamahanga bahise babibona ku buryo n'ibihugu by'i burayi na leta zunze ubumwe za amerika byabyamaganye nicyo mbona umuntu yavuga yuko ari cyiza muri aya matora kubera yuko ibyo abantu bibeshyaga noneho ah, arabibeshyuje ubwe ariko bwana hakizimana muravuga muti ibi- ibi- ni ikinamico kandi abaturage ubwabo nibo bahagurutse bi- bajya ku- kubyisabira baturutse imihanda yose miliyoni na miliyoni z'abaturage nibo babisabye nk'uko perezida kagame yabyivugiye ntabwo yavuze ko amatora yarangiye at- atagomba kuba yavuze ko ikizayavamo cyagaragaye kubera ko babimusabye
nk'uko maze kwivuga ntabwo ari abaturage bahagurutse ubwabo ngo bagende kuko babisabe kuko maze kwivuga icyemezo cyafatiwe ahandi gusa abaturage bahatirwa kujya gusa n'aho babisaba eh, bavuga yuko eh, banditse inzandiko nyinshi cyane eh, kugira- ba- basaba yuko ingingo y'ijana na rimwe mu itegeko nshinga yahindurwa ariko usibye n'ibyo ngibyo eh, dufite inyandiko zagaragaye ku mbuga ah, mpuzamba- mpuzambaga ah, zerekana yuko izo nyandiko zari zarateguwe ndavuga nk'inyandiko rwose eh, yo mu karere ka kigarama eh, aho inyandiko yari yarateguwe eh, isaba nyine yuko iyo ngingo ijana na rimwe yahindurwa eh, abantu bakaza gusa buzuzamwo amazina yabo bagashyiramo nimero z'indangamuntu zabo ubundi bagashyiraho umukono muri icyo gihe rero nta muntu yavuga yuko ari ubushake bwabo basinye bwa- bwabateye gusaba yuko iyo ngingo ya- yahindurwa hari n'abandi bagiye bavuga hari ndibuka hari n'umukecuru wigeze kuvuga kuri radiyo rwose avuga ati ngewe ntabwo ni- na- na- ndi hano abansinyiye ni abategetsi I- ibintu byinshi bigaragaza yuko biriya nk'uko nabivugaga byari ikinamico eh, rigamije kujijisha abantu no kwereka isi yuko byaba koko abaturage bifuza ko perezida kagame yongererwa manda eh, kandi bibuzi ya gatatu kandi byari bibujijwe n'itegeko nshinga rya mbere ryo muri ibihumbi bibiri na gatatu Mhm. none se ubu i- ibikorwa byo kwiyamamaza birahari nta n'ikigomba kubihagarika musanga ari cyo cyakosorwa kugira ngo yenda bigende neza cyangwa se no mu bihe biri imbere a- abantu bazagire ubwo ubwo bwisanzure cyangwa se bisabire nk'uko mubivuga muti ntabwo aribo basabye ah, kandi byaranagaragaye Mu- mwumva hari iki cyakosorwa
abanyarwanda baravuga ngo akaburiye mu isiza ntikabonerwa ntikabonerwa mu isakara ibintu byapfuye bigitangira ibyakosorwa ubundi ni uko perezida kagame ata- atakongera kwiyamamaza Ah, nk'uko eh, i- i- itegeko nshinga ryo mu bihumbi bibiri na gatatu kuko ryabivugaga kandi ryavugaga yuko nta na rimwe ko kirazira yuko ah, umuntu yakwiyamamariza imanda zirenze ebyiri Ye, ariko Ubundi yarahinduwe.
aho ngaho nibyo nibyo byatungana naho ibindi byose bizava muri aya matora nta kintu bizatanga kubera yuko ni amatora ashingiye ku bintu bidahu- bi- bi- bi- bidahuje n'amategeko ni ama- ni amatora ah, arimwo iterabwoba ryinshi cyane iyaba nibura byenda munyemereye gatoya nababwira iryo terabwoba ah, waribonye hehe
iterabwoba rirahari kubera yuko ah, nko mu byerekeye kwiyamamaza kwa diane rwigara mu gihe bashakaga ko bajya ku rutonde rw'abakandida ah, mu hari gihe ko nta mu- wamute- mu- nta mukozeho mu- iterabwoba
mu mu mu mu- mu byerekeye ibiganiro bakoraga Mm.
bavuze yuko abantu babo bakurikiranwaga hari n'abantu babashyigikiye Mm.
birukanwa ku kazi nabo ubwabo bahoraga bagenzurwa kandi eh, n'ubu ngubu ubwo tuvugana u- nk'ubu imitungo ya yo- y'umuryango wa rwigara yarafatiriwe nk'uko bimaze iminsi bi- bi- bitangazwa amakonti yarafunzwe uruganda rwabo rwa- rw'igikondo rwarahagaze ibyo byose ni iterabwoba n'ibindi byinshi byagiye biba Ye, ariko bigenda bi- bi- bikurikiza amabwiriza cyangwa se amategeko igihugu kigenderaho ah, ari inzu zisenywa cyangwa se ibifatirwa bigomba kuba biba bifite impamvu ubwo ubutabera bushobora kuzakemura ibyo bibazo Eh, ibyo bintu by'ubutabera byendana um, nihuse gatoya Mm.
Eh, nk'ubwo ngubwo ibyerekeye n'ubutabera ni ikibazo gikomeye muri kiriya gihugu tugarutse nko ku- kuri rwigara muzi yuko ah, rwigara yitabye imana ah, muri mu cyo bise ko ari agisida bakavuga yuko umuntu wamugonze yaba yarafashwe ah, ko agifite igihunga ariko yuko azagezwa imbere eh, y'ubucamanza ariko kugeza kuri uyu munsi uwo muntu nta n'uzi izina rye nta n'ubwo aragaragara Ah, byumvikana rero yuko ibyo byose eh, nta kintu umushu- umuntu ashobora kubyizeraho Mhm. reka noneho twu- tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya amerika iki ni ikiganiro kibaha ijambo bakaganira bakabaza ibibazo bagatanga ibitekerezo ngo uhereho rambere uranyumva
ndakumva neza Nge, urahagana hehe
Ndi- nitwa bitija rambert ndi i kanombe umujyi wa kigali Ye, nuko nuko ikibazo ufite cyangwa se igitekerezo
Ibi- ibitekerezo mfite ntabwo ari ikibazo ni ibitekerezo mfite Mhm, mhm.
ni uko abantu bari hanze bamenye ko mu rwanda rwose hari amahoro Mhm.
abakaraza biyamamaza mu buryo bwisanzuye haba ku maradiyo haba ku mateleviziyo buri wese bamuha umwanya uhagije akiyamamaza aho aho tubona mu muhanda ni umutekano Am- amazu abantu baragenda uko bashaka bize barazigenda abakora barabakora Mhm.
rwose mu rwanda ni amahoro demokarasi i- irizuye yarasendere ahubwo abo bari hanze nabo yabazaga bakiyamamaza ntibavugire ku maradiyo hanze babeshya babumva byose mu rwanda nayo nta kibazo dufite ni amahoro Mm, twibwirire ku ubwo hari noneho uh, uko uko ubibona hari ibyo yavugaga yumva bya- byakosorwa cyangwa se avuga ati aya matora nk'uko yabivuze ati ni ikinamico wowe ubi- ubibona gute
byose atari ikinamico nyamara rwose ari riyari ntabwo ndi umunyapolitiki Mm, ariko ibyo tubona biri mu mucyo ni ukuvuga ngo amatora ari kwiya abantu bahabwa umwanya wo kwiyamamaza buri wese akurikiza porogaramu aba yarihaye tuvuge niba perezida kagame yagiye mu- mu- mu majyaruguru undi yagiye mu burasirazuba undi yagiye mu- mu mpanuka bw'igihugu buri wese amuha umwanya nk'uko porogaramu ye ye- ye- yayitanze ikindi nta kibazo gihari mhm.
cyo kwiyamamaza mu bwisanzure bwa buri mukandida wese Ni- aha, utuye urakoze cyane ramberi hanyuma icyo na- Mm, icyo nashaka kuvuga kindi mm, iyo yavuga ngo amashuri ngo ubucucike igitangaje ni uko wa mugani ubanza batazi igihugu bagirukamo kera buri murenge ufite ekore pirimeri ukajya na, na ekore segonderi ubu kaminuza mu rwanda u- ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga ariga nta kintu cy'amashuri rwanda dufite mhm. Ye, ndagushimiye cyane rwose kuri iki gitekerezo cyawe rambere ubwo umutumirwa wacu araza kugira icyo akivugaho Eh, ndumva u- u- uteye mu rya sibomana alphonse eh, aravuga ati eh, bimeze neza ati, kabisa ati abakandida bombi eh, uko ari batatu bombi aravuze ngo uko ari bombi batatu Ngo aravu- eh, bo- bose uko ari batatu bariyamamaza Yaba Perezida neza Kagame, yaba mpayimana yaba Do- Do- dr habineza Mhm, bose bafata kimwe Mm.
bose mu bwisanzure bwe mhm, ariko ikimbabaza mhm.
ni uko nk'umuntu wa rnc batanze umwanya wo kuza kwiyamamaza we ntiyigeze kwiyandikisha atigeza kuvuga ibitagenda kandi akaba yaraje mu rwanda akanabivugira acangacanga abantu Mhm. ubwo araza kutubwira impamvu bata- bataje kwiyamamaza ye urakoze cyane rambere sibomana rero nk'uko yabi- nari mbivuze yavugaga ati rwose bimeze neza kabisa ati kwiyamamaza ubu abakandida uko ari batatu bariyamamaza neza ati ubu ku ku itariki ya gatatu n'iya kane y'uku kwa munani tuzihitiramo umukandida utubereye naho leo karigo ati "Ah, natwe bujumbura muduhe umwanya ati naho itora ry'u rwanda ah, nubwo itora ry'u rwanda ritatureba cyane ariko u rwanda rutoye nabi natwe bitugiraho ingaruka mbi ubwo rero turaza kumuha umwanya abaze ikibazo cyangwa se atange ikindi gitekerezo yaduhaye nomero twakire na diodone uranyumva ndabumva Ye, urahagana he
yenda ahantu bita riyo mu bufaransa Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yewe n'igitekerezo si ikibazo Mhm.
muri make nagomba kuvuga ku bi- ku bintu byerekeye ugiye kuraba uburundi n'u rwanda yenda umurundi Mm,
ugiye kuraba uburundi n'u rwanda nibwo bisa nk'ibisekasekamo mhm,
hanyuma uyu munsi ikibazo kiri mu burundi ni ikiringo cya gatatu mhm,
mu mbabarire jewe si- sinkunda kurya umu- ku- kurya umuntu ijambo Mhm.
ndabivuga mm, rero ikintu kimwe uyu munsi nibyo politike ni politike kandi abayikina ni be- nibo beneyo mhm, mugabo ahanini politiki ikora ku banyagihugu batoya
yego, hari ibintu byinshi hari ibintu byinshi byagiye biraba muri politike mhm, bituma uyu munsi ibihugu biriko bigenda uko biriko biragenda tubiyehoha cyane namwe murabizi
yego,
ariko rero ikintu kimwe je nagomba kuvuga ni kimwe ni byiza umuntu arakora ibyiza kandi baramushimira mugabo ikibazo kihari mu- muri ibi- mu bihugu byacu bya afurika dufite ingorane imwe ntituzi- ntituzi gutahura amategeko icyo avuga uwufite ubu- uwufite wese ubutegetsi agomba kubuhindura abwizanishako amategeko ukaya- ukayahin- ukayaha intumbero ushaka kwigufasha wewe ukibagira yuko igihugu camyeho kandi kizogumaho n'inyuma yawe
mhm,
ni ukuvuga jewe rero ngerageje ngerageje kuvunagura nivyo ni vyiza abanyarwanda nibatore ku- uko ba- uko babishima mugabo tugerageze twige kumenya nimba nimba ubaye ubaye buramatari cyangwa ukaba iyo bavuga ngo ni meya ubaye meya umenye ko ubaye meya mugabo ejo uza umunyagihugu asanzwe kubera ariko ikiringo cyo cyo gutwara kidohera hanyuma ubita abandi kuko kubwira ko ku butegetsi ibyiyumviro birahera ibyo ugomba gukorera abanyagihugu birahera hagera igihe ugasanga uri kugaruka usubiramo kuzunguruka muri bya bindi nyene kandi ibyiyumviro nabyo igihugu kiguma gikeneye ibyiyumviro bishyashya ariko hari igihe bashobora gushaka abaturage bashobora gushaka ko ibyo watangiye ubirangiza cyangwa se bakaba bakigufitiye icyizere cy'uko ushobora kubageza no ku bindi
aho nshanga aho ku kibazo cyo mu burundi gatoya n'aho bitajyanye
amatora ni amatora muri demokarasi byose biba bisa ni ukuvuga iyo imaze kwitwa demokarasi bakavuga ati ni imyaka itanu cyangwa ni imyaka indwi cyangwa ni imyaka cumi ugatwara ibingo by'iwawe ugenewe n'amategeko kubera ko uri perezida ushobora guhindura itegeko kubera ko uri umukenguzamateka ushobora kuvuga ati biye biramfasha mugabo tukibagira yuko uno munsi niwo bihindura n'undi adoze ijya bihindura n'undi adoze ijya bihindura n'undi adoza bigume bihindagurika ni ukuvuga igihugu kizokoma kiri mu ruhagarara kubera ntikizigara gitekana uguma ufise agahazi uburyo basabwa nakayagize bijya nanjye kanongereho ngira ibi rumva rero novuga nti kugira ngo kugira ngo ibihugu bitekane bitekane muri make kuko iterambere iterambere uwo ari we wese yoza yorishyiza ko abantu mugabo umutekano uwo ari wese ntuzowuzana ufise abantu mutavuga rumwe baguma bavuga ngo bijya kubera ko babikoze kujya kubera ko babikoze kujya ndetse ntawe ntawe ibintu ntibyogenda neza uko bose babishaka ariko twibuke yuko basikora bike ushoboye hanyuma urekare abandi nabo baze bakora ibindi kuko ibyiyumviro urashobora kuba ufite ibyiyumviro byinshi bidashobora kuko umugabo umugabo apana ibyiyumviro nuko baca umugani mu kirundi upana imigambi ntuzigere uyiheza yose umugabo ni ukuvuga uvuze ngo ngomba kuguma ngo hanze mbeho ndayihejeje ni ukuvuga ugomba kuguma aho gushyika uzopfe
reka ubwo igitekerezo cyawe kirumvikanye ariko nanone tugarutse ku byerekeranye n'u rwanda ntabwo perezida ntibamusaba abaturage bihagurukiye ngo babimusabe hanyuma narangiza abatenguhe nk'uko mu kinyarwanda babivuga yange kubayobora kandi babimusabye bamushimira ibyo yabakoreye
yewe n'ukuri perezida w'u rwanda ndamwubaha cyane kubera ko n'umuntu urabye yakoreye igihugu ni ibintu bigaragara uwo ari wese arabibona ni ukuri iyo si nkina politiki muri politiki bavuga ngo ureha gukina politiki rero ikagukina kuvuga turayikurikirana iri kiragenda rero uyu munsi ugiye kuraba ugiye kuraba ibintu byabaye ngewe nca ndaguha akarorero hagufi nca dusubira hepfo gatoya muri afurika y'epfo kwa mandela mandela yatwaye manda imwe yonyine akavuga ati nimutore uwundi genda hejeje mugabo mugabo yanyu barashaka gumaho ikibazo cyari gisigaye ni ikibazo cyo kuvuga ati rero rero nk'umuntu w'umugabo hajya abakuru b'ibihugu ntibakwiye kubaha amategeko ntibakwiye kubaha abanyagihugu cyane gusumba ahubwo bakwiye kubaha amategeko
ariko ayo mategeko ashyirwaho n'abantu urakoze cyane amategeko ntashyirwaho n'abanyagihugu ashyirwaho n'abashinga amateka n'abakenguza amateka nabo bajya batwarwa n'abanyagihugu mugabo uyu munsi ibyo tubona umukenguzi w'amateka atorwa n'umunyagihugu hanyuma agaca agenda agaca yibwira ko yatowe n'umunyagihugu ahubwo ugaca umenya niba ategeka umunyagihugu
nkaho yamuhagarariye ko ari we wamutumye
benshi baca bakora bakorera imigambwe yabo aho gukorera abanyagihugu aho gukorera abanyagihugu bica bihindura intumbero umaze gukorera umugambwe ugomba ko umugambwe uzogumaho mugabo ukorera umunyagihugu ni ukuvuga umunyagihugu ashobora kugushimira ntahugagira rero ikibazo gihari uno munsi ni ukubera ko twe ducangacanganya ibintu byose ntituzi gutandukanya icyo umunyagihugu yadutumye ntituzi no gutandukanya icyo umugambi wacu dushaka kuko benshi dufata igihugu tukibaza ko ari icy'umugambi igihugu ni cy'abanyagihugu si icy'umugambwe ngenda gushimiye cyane rwose diyodone kuri iki gitekerezo cyawe reka nk'umwanya noneho porofeseri hakizimana emmanuel mutumirwa wacu agire icyo abivugaho mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya amerika nawe wabaze cyangwa atanga igitekerezo bwana hakizimana mwumvise ibyo rambera avuze na diyodone muri makeya mwabivugaho iki
murakoze kandi ndagira ngo mbashimire kuba batanga ibitekerezo byabo muri make na reka mbanzirize byenda kuri rambere avuga ati ahangaha rwose ibintu bimeze neza amatora ameze neza ati ahubwo abo bantu bari hanze ni uko batabizi nagira ngo mubwire yuko hari abantu bibeshya yuko ari abanyamashyaka bonyine babona ibintu gutyo nagira ngo mubwire yuko nka raporo ya minisiteri interinasiyonari yavuga ahangaha ivuga ku byerekeye aya matora nyine ivuga ukuntu aya matora abaye mu gihe mu rwanda hari umwuka w'ubwoba bwinshi ikavuga yuko ubwo bwoba bwinshi bunaterwa n'imyaka myinshi ishize abantu bose bagera bagerageje kunenga ubutegetsi ari abanyamakuru ari nyine abatavuga rumwe na leta ari abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu iyi myaka yose myinshi cyane ishize aba bantu bamwe bicwa abandi barigiswa abandi bahunga abandi baburirwa irengero mbega muri makeya aba bose barahohotewe hashize igihe kinini cyane bahohoterwa ku buryo no ku mugereka w'iyo raporo bashyizeho amazina ya bamwe muri abo ngabo bahohotewe guhera mu kwa gatanu mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo urwenda na gatanu kugeza muri kugeza kuri ubu ngubu bagarukirije rwose ku rupfu rwa yohani damascene habarugira wari uhagarariye fdu wari umwe mu bahagarariye fdu aho ngaho mu rwanda wishwe nagira ngo rero mugire ramberi n'abandi bavuga yuko ibintu bimeze neza yuko gusa ari abanyamashyaka bo hanze batabizi cyangwa bavuga nabo ubutegetsi ko atari byo iyo ni raporo ya minisiteri interinasiyonari ibindi nakongeraho ni uko n'ibinyamakuru ubu ngubu byo hanze biri mu byandikirwa no mu bihugu byari bisanzwe biri ari inshuti zikomeye z'u rwanda nabyo bitangira ahubwo kwibaza impamvu ibihugu byabyo ibihugu birimo bikomeza gutanga imfashanyo ku rwanda navuga nk'ibinyamakuru byandikirwa mu bwongereza muri iki cyumweru byanditse byibaza impamvu leta yabo ikomeza gufata imisoro y'abaturage bayo ikayohereza mu gihugu harimwo harimwo igitugu ibyo ngibyo ntabwo ari amashyaka ahanganye n'ubutegetsi cyangwa atavuga rumwe na leta ibivuga abivuga kandi koko tunarebye n'aho ngaho mu gihugu ngira ngo ramberi arabizi yuko hari abantu benshi bafunze navuga bafungiwe ibitekerezo byabo navuga nka victoire ingabire navuga deo mushahidi navuga n'abandi nkaba generale rusagara koroneri by'abagamba leta koroneri bigiganangabo dogiteri toneste niyitegeka n'abandi benshi cyane abo ngabo ni imfungwa za politiki kandi imfungwa za politiki nta handi ziba ziba ahantu hari igitugu nagira ngo mubwire rero yuko rwose niba birumvikana kuko ashobora kumwumva kubera yuko avugira mu rwanda mu rwanda nk'uko maze kwivuga raporo zerekana yuko hari ubwoba abantu basa n'aho bigura kugira ngo barebe uko baramuka ariko nagira ngo namusabe yuko ubwo bwoba bagerageza kuwurenga bagaharanira uburenganzira bwabo bakavugisha ukuri naho ku byerekeye mugenzi wacu uvuze yuko ari umurundi ndumva nemeranya nawe rwose yuko abantu bari bakwiye gukurikiza amategeko niba itegeko nshinga rivuga ko nta muntu ushobora kwiyamamariza inshuro zirenze ebyiri umwanya wa perezida wa repubulika ntagerageze guhindura itegeko nshinga nk'uko byagenze mu rwanda ngira ngo nabandekeye ahangaha
yereka noneho ubwo twakira undi ubwo turaza gukomeza twakire na fidele uranyuma fide urahagana he wowe yewe nda ahantu mu kigali mu mujyi kanombe igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
numva uwo mushinga ntaravuze yuko umusaza kagame atoba yatowe abanyagihugu batamwemeje kugira ngo asubire kwiyamamaza nk'aho duherereye hose maze kubikurikirana cyane nkaba ndi mpunzi mbona ibintu byose bigenda neza kandi iyo umuntu umukuru w'igihugu atwaye akayobora neza akaba adahohotera abanyagihugu naho yakwiyongeza ibiringo bingana gute arabifitiye ububasha kubera iyo abanyagihugu bamuyoboka akaba abona yuko atabahohotera naho bamutoye inshuro nyinshi nta ribi mbonamo ama yavuze ikibazo gikomeye cyane ngo abantu bahohoterwe buriya iyo umuntu ahohotewe ni uko aba afite amakosa runaka aba yakoze ariko ibyo bidasigura yuko asohoka avuga gutya urashaka kuvuga ko umuntu ahohoterwa ari we ubyiteye se
oya iyo umuntu akoze amakosa arabihanirwa nyine kandi ntabwo ari ibyo guhohoterwa umuntu ahanwa hakurikijwe amategeko amategeko yesi ubwo rero wowe urumva ari kuvuga ibintu by'ibihushane nk'uyu ndamwumva ntavuga rumwe n'umusaza ari kwiyamamaza ubwo rero ntiyamuvuga neza ariko nka twebwe aho duherereye nk'abantu twahunze igihugu cy'u Burundi turabona ko ibintu birimo kugenda neza kandi n'ukuri umusaza nta wundi none se njye ngomba mubaze gatoya babona uwundi muntu yayobora kino gihugu cy'u rwanda ari inde mu gihe yagiteje imbere dore amabarabara yose ukuntu aba ameze igihe ntaha nijoro amasaha yose nshakiye nta muntu n'umwe arampagarika ngo ese ngo uvuye hehe abantu bose barara barakora imirimo yabo yose uko bashaka ni ukuri pe tujye dutandukanya ibintu tuvuge ibintu uko biba biri
fidele rwose ndagushimiye kuri iki gitekerezo cyawe bwana hakizimana mwumvise ibyo fidele avuze fidele uri i kanombe ni impunzi yaturutse mu burundi mwumvise uko abivuga mwebwe mwamusubiza ngo iki
ni mahire yuko anabivuze ari umurundi kandi biganahurana n'ikibazo ubu ngubu aba impunzi ziri mu nkambi imwe y'abarundi zirimo gutabariza ababo babuzwe bafashwe abantu makumyabiri babuzwe bafashwe uravuga imahama mu nkambi ya mahama
bakaba ubu ngubu imiryango yabo itazi aho bari ntabwo byumvikana mu gihugu kivuga yuko kigendera ku mategeko ko abantu bafatwa abantu babo bajya kubashaka bakabura n'aho bari ubwo ni ukuvuga nyine yuko bafungiye muri za mabuso ya mapurizo atemewe n'amategeko ntawe uzi niba batarimo gukorerwa iyicwa rubozo ariko ubundi iyo umuntu afashwe ageza imbere y'ubucamanza niba hari ibyo bamwagiriza bakavuga bati dore icyo uregwa dore ubucamanza genda imbere y'ubucamanza dore famiye zawe zirabizi zishobora kugusura mbega ushobora no gufata abakuburanira ibyo ngibyo ni ikibazo gikomeye cyane niyo mpamvu uvuze nti biratangaje ahubwo ni yuko avuga ati hano hari amahoro kandi bagenzi biwe b'abarundi barimo guhohoterwa gutyo
yaravuze yaranavuze ati mureke umusaza ategeke ati mwebwe muri hanze iyo murebye akabaza mubona ari inde wategeka nagira ngo mpereho nkubaza nti mwebwe nko mu ishyaka ihuriro nyarwanda arenesi hari umukandida muri bariya batatu biyamamaza mushyigikiye
twebwe ntabwo dushobora gushyigikira umukandida runaka ngo ajye mu matora afifitse kandi yanarangiye atujuje ibyangombwa genda ahangaha mwanyemerera nkavuga twebwe ibyo tubona bigomba kuba byujujwe kugira ngo kuko amatora tuyite yuko ari amatora akurikije demokarasi twebwe tuvuga yuko icya mbere ayo matora agomba gushingira ku mategeko yashyizweho mu bwisanzure icya kabiri ayo matora hagomba kwemerera ubwisanzure bw'imitwe ya politike no guha iyo mitwe ya politike amahirwe agana icya gatatu amatora agomba gutegurwa kandi agashyirwa mu bikorwa n'inzego zigenga icya kane twe tuvuga yuko hagomba uburenganzira bw'ikiremwamuntu hagomba abantu bagomba kwemererwa gutanga ibitekerezo no gushyigikira umutwe wa politiki bashatse icya gatanu ari nacyo cya nyuma twumva cy'ingenzi cyane hagomba kuba ubwisanzure bw'itangazamakuru ibyo byose iyo turebye dusanga nta kintu na kimwe gihari reka mpere nko kuri iki cya nyuma nari mvuze nakomeje kuvuga yuko ibyo tuvuga twe mu abatavuga rumwe na leta ntabwo ari twebwe twenyine tubivuga nk'ibi ngibi byerekeye itangazamakuru ishyirahamwe ryitwa ripotazi without botazi mu cyegeranyo cyayo cyaryo ryavuze yuko perezida kagame ari mu bakuru b'ibihugu batanu baniga itangazamakuru kurusha abandi ku isi yose bigatanga rero imibare bikavuga yuko guhera muri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo urwenda na gatandatu kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu rwanda abanyamakuru umunani uko bishwe cyangwa bakarigiswa abandi umunani bagakomeretswa bikomeye cumi n'umwe bagahabwa ibihano biremereye naho mirongo itatu na batatu bagahungwa igihugu itangazamakuru rero ni inkingi ikomeye cyane ya demokarasi mu gihe nta tangazamakuru ryemerewe mu gihugu ntushobora no kumva yuko hazaba demokarasi kubera yuko n'abiyamamaza ubwabo ntabwo babona nyine abantu bagishyirika ubwoba ngo batangaze imigabo n'imigambi yabo ikindi mwari mumbajije muravuga muti mwebwe yavuga ati nta wundi muntu twabona ahari numva ariko nturamwumvise yuko hari nta wundi munyarwanda ushobora gutegeka u rwanda ibyo ni nagomba mu rwanda ikintu gikomeye cyane ntabwo abanyarwanda miliyoni zirenze icumi ntabwo ntabwo yumva yuko habura undi munyarwanda ushobora gutegeka igihugu ariko se bikorwa gute kugira ngo abantu bashobore kugira gufata icyemezo hagombye kuba nyine ubwisanzure bwa demokarasi noneho abanyarwanda bakihitiramo baravuga ati umuntu yazamuye igihugu ni iki none niba yiyizeye perezida kagame ko yazamuye igihugu ko abaturage bamukunda kuki atinya ipiganwa
aritinya gute se kandi hari abo bapiganwa aritinya biragaragara abo bapiganwa bisa naho yihitiramwo ahari kandi nabo agenda asa naho urebye nk'abitabira ibiganiro bya philippe mpayimana bya frank habineza ukanagereranya n'abitabira aho yagiye gukorera kampanye ntaho bihuriye kandi nabo bavuga yuko nta bwisanzure bafite ko aba abayobozi hirya no hino basa naho ibyo ndumva byaravuzwe mu minsi ishize basa naho bagenda babuza abaturage kuza mu manama yabo ku buryo komisiyo y'igihugu yarinze kwentebona ibyo ngibyo nabyo ni ikindi kibazo ariko ndavuga nti arabitinya kubera ko nk'ibyerekeye gukuramwo ku rutonde rw'abiyamamaza Diane Rwigara cyangwa Gilbert mwene data byatewe n'iki byatewe yuko ari bo bonyine bagaragazaga ku buryo butaziguye ibitagenda mu gihugu
ariko amakosa mu mbabarire simbace mu ijambo amakosa ntabwo umuntu yashyira kuri perezida kagame kuko ntabwo ari we komisiyo y'igihugu y'amatora bayigaragaje batanze ibyangombwa birasuzumwa hanyuma bahitamo ababyujuje n'abatabyujuje bavamo ahangaha ni ikindi kibazo muzanye ni ibyerekeye ubwigenge ubwisanzure bw'inzego mu gihugu nta bwisanzure buhari komisiyo y'amatora ukuntu yakoze byaragaragaraga ku muntu wese ubishaka ushaka kubibona byaragaragaraga yuko itigenga ndatanga urugero nk'ubwo ngubwo bavuze yuko bakuwemwo kimwe mu mpamvu ngo ni uko ngo baba bashyize ku rutonde ngo abantu ku rutonde rw'abasinye abantu bitabye imana no kuri no kuri mwene data mu itangazo ryasohotse biriho yuko nabyo nawe yashyizemo hari umuntu yashyizemo ariko nta na rimwe bigeze ntabwo bigeze bemera yuko bicarana n'abo bakandida ari Diane Rwigara na mwene data kugira ngo basuzume ibyo bintu ku buryo nta n'uwakwemera kuko yuko ibyo bintu ari byo na Diane Rwigara yanavuze yuko n'izo ndangamuntu izo nimero batanze zitari mu rutonde we yari yaratanze ibi rero bikagaragaza yuko ntabwo iriya komisiyo y'amatora twavuga ko yigenga icya kabiri ntabwo komisiyo ishobora kwigenga no gukorera mu bwisanzure no kutabogama igizwe n'abantu bo mu ishyaka riri ku butegetsi gusa ubundi kugira ngo komisiyo y'amatora ahandi amatora agenda neza ishobore kwizerwa koko igomba hagomba ibintu bibiri icya mbere ugomba guhitamo ikagibwamo n'abantu hazwi yuko nta mashyaka begamiyeho cyangwa se amashyaka akajya hamwe agatanga abayahagararira muri iyo komisiyo y'amatora ibyo rero ntabwo ariko bimeze mu rwanda ugenda nabampagarariye ahangaha
murakoze cyane twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga kivuga ku matora mu rwanda umutumirwa wacu ni porofeseri hakizimana emmanuel ni umunyamabanga mukuru w'ihuriro nyarwanda rnc turavugana ari i Montreal mu gihugu cya canada reka dusubire ku murongo wa telefone twakire undi mukunzi w'ijwi rya amerika staniselas umwanya n'uwawe muri make muraho naho neza eugenia uraho urahagana he kigali mu rwanda kigali mu rwanda mu murenge wa burega mu karere ka rulindo ariko ubu tuvugana ndaho bita umurenge wa kivu turi kwamamaza umusaza ni nk'ubukwe mbese birashyushye bimeze gute bimeze neza cyane rwose ni ibirori abayobozi badusuye meya nawe yari ahari mbese birashyushye nta kibazo ariko rero mbumva nashyize koteri mu matwi
nuko ni byiza tubwire uko bimeze icyo nagira ngo nibarize nk'umutu buriya nk'abantu bari hanze baba bashaka gupfobya u rwanda rwacu u rwanda rwacu ni rwiza ruragendwa mbese bahageze nibwo bashobora kuvuga ati umusaza yarakoze kandi burya ngo iyo umubyeyi yareze umwana akamukuza n'ubundi nta mwana ukura ku mubyeyi ubwo rero natwe agomba kuba yatuyobora mwese nk'abo bari hanze kuki bataza ngo byamamaze nibura abatorwe kuko yatugejeje kuri byinshi kandi aracyabitugezaho nagira ngo mbashimire ijwi rya amerika turabakunda urakoze cyane stanislas nawe kuba udukurikiye natwe turabakunda
sawa murakoze hanyuma twakire na lionel lionel uranyumva lionel lionel sinzi uko telefoni ye igenze reka ubwo mbe mpaye umwanya bwana emmanuel stanislas ati umusaza yarakoze ati kuki mutitoza byagwa mu musubizo
ni uburenganzira bwiwe rwose bwo kubaza icyo kibazo no gutanga icyo gitekerezo usibye yuko ngira ngo yari akwiye kwibaza nyine impamvu tunari mu mahanga tudashobora no kuza mu rwanda ntabwo ari ukubera yuko tudakunze u rwanda nta hantu heza habaho kurusha iwabo iwanyu iwabo w'umuntu twese dukunda aravuga ati ni ugupfobya u rwanda rwacu najya mubwira yuko u rwanda ni urw'abanyarwanda bose u rwanda twese turarukunda n'impamvu turi muri politiki ni uko dukunda u rwanda ni uko twifuza yuko abanyarwanda babaho neza impamvu rero tutaza iragaragara navuze yuko abantu bose bagerageje kuba bakora politiki abenshi cyane barafunze abakoze politiki banenga ubutegetsi bamwe barishwe ngira ngo ahari navuga nka rwisereka wari muri green party baramwishe ngira ngo ahari arabizi stanislas cyangwa niba atabizi nabyo birashoboka najya ngo mbwire yuko uwo rwisereka yishwe yari muri green party abandi nababuze bafunze abandi turi hanze twahunze igihugu kubera iki kubera nyine yuko hari icyo gitugu nta bwisanzure buhari ntabwo nta sekirite yacu ihari nta hantu ntabwo dushobora gukora ahantu mu kuvuga yuko ushaka ngo guhindura ubutegetsi ahantu udafite n'uburenganzira bwo kugira ikinenga na kimwe ngira ngo rwose ahari byaba ari ukwirengagiza iza raporo zirahari nyinshi cyane ashobora kuzisoma navuze raporo ya minisiteri interinasiyonari ariko nanamubwira raporo ya humani rayiti woci hasize igihe kinini cyane abo baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bagaragaza yuko mu rwanda udashobora kuvuga uko ubiri na leta ya kigali ngo ugire amahoro byenda nanahita mboneraho umwanya wo kuvuga ibirimo kubera ku miryango ku muryango wa patrick karegeya patrick karegeya yishwe yiciwe muri afurika y'epfo na leta yitwa na leta y'u rwanda ibyo ngibyo ndabihamya kubera yuko muri disikuru nanone mu kiganiro perezida kagame yigeze gutanga yavuze yuko ahubwo yibaza abantu bose bari bakwiye mu gukora nk'ibyo ngibyo bakajya muri ibyo bintu byo kwica abantu batavuga rumwe na leta ibyo ngibyo yarabivuze ntabwo ari ibintu mpimbye ubu rero kugeza n'uyu munsi umuryango wa patrick karegeya uracyakurikiranwe ubu ngubu umudamu wiwe yatanze ikiganiro mu minsi ishize atabaza atabariza mwene nyina witwa goreti kabuto anatabariza abari mu muryango wa patrick karegeya ibyo rero byose byagombye kumvisha stanisilasi impamvu nyine tuvugira hanze impamvu tudashobora kuza mu gihugu ngo dukore politiki turi mu gihugu murakoze iyo murakoze namwe twibutse ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukomeze ku murongo wa telefone twakiriye bernard uranyumva bernard ndabumva urahagana he
ariko ubundi ndi viyene muri otirishe ubundi nitwa bernardin ariko nta kibazo
ndi viyene ndafite icyiyumviro ariko nagira ngo nshimire uwo mutumirwa wanyu ibyo yavuze agenda abyemera kandi abishima kandi yasobanuye byinshi kandi abantu benshi bazi uretse abigiza nkana hanyuma nkaba mfite akantu k'akiyumviro kugira ngo nanjye nongere mu byo yavuze yego
nagira ngo mvuge yuko bavuze yuko ngo amatora asa n'ayarangiye kuko bahindura itegeko nshinga cyangwa bakora referandumu ngo babonye mirongo icyenda n'umunani ku ijana ubwo ngubwo bikaba bisobanura ko no mu matora ariko bizagenda hafi mirongo icyenda n'umunani ku ijana ariyo kagame yashobora kuzabona cyangwa aziha uko azagenda simbizi icyo ushaka gusobanura ni uko abanyagitugu bakora gutyo babeshya ko abaturage aribo babatoye bikunze kuba ahantu nyine hari igitugu muri korea ya ruguru birahari ariko reka nibutse bya hafi muzi hose ni mubarake wategekaga misiri bamuvanyeho ni abakobwa b'abangavu bamukuyeho bajyaga hariya tariya sikweya nibo babikoze nibo bakoze urugamba ubundi nibo babanje ku mupaka bamukuyeho icyo navuga ni uko babikoze yari yamaze kugira amatora abeshya ngo bamutoye kuri mirongo icyenda ku ijana ahantu hashize nk'amezi makeya abantu baravuga bati turabirambiwe uyu musaza n'abahungu be biri kubatujujubya bamukuraho ibyo rero bisobanura yuko abo bantu birirwa b'i kigali birirwa baririmba ngo kagame azabona ngo arakunzwe ageze gute bamenye ko ibyo bintu bikunze kuba na kompawure sinzi yari afite ariko bamuteye imivugudu bamukuraho kandi ngo yari akunzwe cyane yari afite amajwi menshi cyane ibyo rero nkaba mbivuga twebwe njye mbarizwa muri p5 nkaba mbivuga yuko nk'uko sekirite generale yabivuze ntabwo ibyo bintu dushobora kuzabyemera tuzakomeza duharanire demokarasi tutabona byibuze nk'iyo mu burayi tuzabona nk'iyo muri botswana iyo muri senegali iyo muri ghana abo ngabo ndumva bafite demokarasi isesuye kuko n'utsinda baho atsinda afite mirongo itanu n'abiri ku ijana cyangwa mirongo itandatu ntabwo arenzaho murakoze numva aricyo cyiyumviro nashaka gutanga urakoze cyane bernardin demokarasi kuyiharanira ni ngombwa ni n'uburenganzira ariko kandi igaharanirwa mu mahoro reka tubanze twakire na olivier olivier uranyumva
ndabumva neza cyane urahagana he wowe
ndi mu rwanda mu ruhango nanjye ikintu nagira ngo mvugeho kuri ibyo bintu sinzi sinzi miningi cyangwa ubusobanuro bwa demokarasi ariko nzi yuko ari ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage izeni bugakorera n'abaturage sinibaza rero nimba abaturage barashatse yuko barahisemo umuntu bashaka yuko akomeza kubayobora n'ubundi hagira ikibibuza kugira ngo atabayobora rero ndumva nta bintu byinshi mu rwanda ni amahoro kabisa
urakoze mwarangije no kwamamaza umukandida wanyu niho batangiriye ni twebwe byatangiriyeho cyane
urakoze cyane olivier bwana hakizimana ntuze Olivier ati ubutegetsi demokarasi ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage kandi bugakorera abaturage mugire icyo mwamubwira muri makeya kuri we ibintu biragenda neza
murakoze ni kwavuze koko yuko ibintu bigenda neza mu rwanda ari amahoro ariko ngira ngo bernardin wamubanjirije ngira ngo yaratanze igisobanuro kigaragara cy'uko ntabwo ari ukubera ko amatora aha n'aha umuntu yagize mirongo urwenda ku ijana cyane cyane ahubwo iyo ageze mirongo urwenda ku ijana n'ibisago n'imisago kiba ari ikibazo gikomeye ntabwo ari ukuvuga yuko ngo abaturage bamushatse ahubwo haba hari ikibazo nyine yatanze urugero rwa osinimu barake wo muri ejibute ubundi abandi bategetsi bazwi ku isi usibye abariho nko muri koreya ya ruguru abandi bategetsi bazwi ku isi bageze ibintu nk'ibyo ngibyo harimo umuntu witwa sitarini ariko izo ngoma zose z'abo bategetsi zagiye zisa n'aho zigaragariza isi y'uko zikunzwe cyane n'abaturage zavuyeho icya mbere inyinshi zavuyeho bitagenze neza niyo mpamvu nyine tugomba gukora ku buryo twebwe mu rwanda ibigenda byagiye bigwirira amakuba yagiye agwirira ibindi bihugu aho abategetsi bihambiriye ku butegetsi twebwe twifuza yuko bitagwirira u rwanda twebwe twifuza yuko ubutegetsi bwavaho ku mahoro abantu batarinze kujya mu mbaraga yabigaragaje yuko aho hantu hose byari ukugira ngo berekane yuko bakunzwe cyane icya mbere na mbere kugira ngo amatora abe muri demokarasi nabivuze hari ibintu bitanu byangombwa nta na kimwe rero mu rwanda gihari abantu kuba bajya bavuga ati byashyushye tumeze nko mu bukwe n'iki birazwi yuko abo bantu bazanwa n'imbaraga za gisirikare abadaso bakwiragiye mu gihugu aho ariho hose ibyo ngibyo birazwi ni iki kivuga ko bataba barinze umutekano se aho ngaho uvuga ni ikindi kibazo abari bashinzwe kubahiriza umutekano mu rwanda w'abaturage nibo babihungabanya biragaragara kenshi hano ku mbuga nkoranyambaga dukunze kubona amafoto y'urukozasoni rwose ubona umudaso yaryamishije umuntu amukubita kandi nta gihano mu mategeko y'u rwanda nta na rimwe gukubitwa ntabwo biri mu bihano bitegekwa n'amategeko biteganywa n'amategeko y'u rwanda abandi nk'uko nabivuze nyine raporo ziruzuye hirya no hino muri muri za organizasiyo ziharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ibyo ngibyo inkuru yabaye kimomo niba olivier rwose atabizi ntabwo ibintu bigihishwe amahanga yose arabizi mu rwanda gusa ni ukubera ko abantu bagira ubwoba icya kabiri sinzi niba yari mu rwanda imbere y'imyaka ya mirongo urwenda mu gihe amashyaka menshi yari ataraza ibyagaragaraga ni uko icyo gihe umukandida kuri perezida iyo bagiraga ibyitwaga ngo ni amatora bavugaga yuko ahubwo iyasa nawe yatowe ijana ku ijana ibyo rero birasanzwe ariko ibyakurikiyeho urubuga rumaze gufungurwa bya nyabyo kugira ngo amashyaka koko akore yisanzuye abo bantu bajyaga bajyaga inyuma ya perezida wari uriho icyo gihe nibo wasangaga barimo kumunenga muri ayo mashyaka yaravutse ibyo rero ni ibintu bisanzwe muri iki gihe nta kintu gishya kitazwi kirimo kubera mu rwanda mu rwanda harimo kubera ibintu bizwi bisanzwe bibera mu butegetsi bwose bw'igitugu
yewe urakoze ariko ikigaragara ni uko abantu barimo kutwandikira kugeza n'ubu ngubu barimo kuwa Musabyimana bakomeje kuvuga ko ibintu bimeze neza kandi ko amatora yiteguwe neza nka Musabyimana aravuze ati twe turi mu ntara y'iburasirazuba igikorwa cyo kwiyamamaza ku bakandida bose kirimo kiragenda neza ati ubu noneho ni ku rwego rw'umurenge n'utugari undi watwandikiye nawe twifuza gusuhuza ni uwatwandikiye ari mu buhinde viva raja nawe uvuga ati abakandida bombi uzaba uwa mbere arazwi bakeneye paul kagame nagira ngo dukomeze rero mutubwira noneho muri makeya mu gihe dutegereje abandi uko imirongo ya telefoni icamo nk'amwe mu ihuriro ryanyu ihuriro nyarwanda ishyaka ryanyu rnc ni iki mwumva abanyarwanda bakeneye cyane musanga abakandida bandi batari paul kagame niba nabivuga ntyo baba bataritayeho mwebwe mwazanira igihugu
abakandida twebwe twabonye bari bagerageje kugira nubwo nubwo twebwe twari twavuze yuko tudashobora kujyayo kubera impamvu navuze zitari zuzuye hari abakandida bari bagerageze gusa naho bahinyura bo bari babikoze neza bavuga bati dore gahunda yacu dore ibyo tunenga kandi urebye muri rusange ibyo banengaga icyo gihe natwe nibyo tunenga abo ngabo ni bo bakandida twumvaga koko bashobora kuba bagaragaza ku buryo butaziguye ibintu byari bikwiye guhinduka gusa hari ukwibeshya yuko abo bakandida babemerera guhangana icya mbere umuntu ashobora no kwibaza atese kuki batabemereye guhangana ngo byenda babime amajwi nk'uko babikoze mu gihe cya twagiramungu kuko nabyo birazwi inkuru irazwi yuko ibyo bintu byo kwiba amajwi byabaye umuntu ashobora kwibaza ati kuki batabaretse kuki zaba uvuze ngo ni ukwibeshya byaba ukwibeshya byari ukwibeshya kubera yuko nk'uko navugaga ntabwo ushobora kujya kujya kujya kwitoresha mu gihugu nta bwisanzure buhari nta nzego zigenga zihari nta bwisanzure bw'itangazamakuru buhari ibintu byose bigengwa n'umuntu umwe ariwe perezida kagame kandi ariwe muzahangana ibyo ngibyo byari ukwibeshya kandi nk'uko byagaragaraga koko na referendumu yabaye byose byakozwe mu bintu by'amanyanga bizwi neza yuko ari ukugira ngo nyine perezida kagame azagume ku butegetsi kugeza mu bihumbi bibiri na mirongo itatu na kane kubera yuko niko babihinduye biragaragara yuko ari ariyo ariyo ntego navugaga nyine yuko ibintu byo kujya byo kuba batarabemereye no kwiyamamaza byenda ngo babashyire ku rutonde ariko bazabiba amajwi hari impamvu ikomeye hari impamvu ikomeye ni uko n'iyo babiba amajwi ariko bakabazenguruka igihugu babwira ukuri abaturage uko ibintu bihagaze abaturage bamwe na bamwe bashobora kuba kuba batabizi kubera ko ntabwo imirimo yabo ya buri munsi ituma babikurikiranira hafi ariko byari gushobora kuba nk'aho ari ukubakangurira kubereka ibintu ukuntu ibintu bimeze nabi mu gihugu ubusa baba batabizi kandi ari bo babibamo
babibamo ariko buriya nagereranya nko iyo umuntu ushobora kujya nko mu isoko uri ukabona umuntu muri uri iruhande rwawe gusa ukabona ibyo yambaye ntumenye yuko nk'igice nka kimwe cya kabiri cy'isoko cyambaye ibintu bimwe umuntu umenya uko isoko rimeze neza n'uriri hejuru ntabwo ari uri mu isoko ntabwo rero kuba uri mu gihugu ushobora kuba uri mu ntara y'amajyepfo ntumenye ibibera mu ntara y'amajyaruguru ndabona amasaha arimo agenda nagira ngo undi utegereje ku murongo tumuha akanya nk'amasegonda make cyane jean paul mbere y'uko dusezeranaho jean paul jean paul uranyumva jean paul telefone ye iracitse nagira ngo umuhe ijambo rya nyuma turimo dusoza none reka ubwo mbagarukeho porofeseri hakizimana emmanuel ikiganiro kigeze ku musozo nagira ngo mugire ijambo rya nyuma muri makeya mwageza ku batwumva
murakoze reka mbasimbize yuko mwampaye n'uyu mwanya mwadutumiye kuganira n'abatwumva no kuricyanye radiyo ijwi rya amerika nagira ngo mbwire abatwumva yuko bagomba gukanguka bagaharanira uburenganzira bwabo bagaharanira yuko u rwanda koko rugera kuri demokarasi ya nyayo ibi ngibi ntabwo ari ikibazo cyo gusimburana mu buyobozi gusa ni ikibazo cy'amajyambere arambye yaho ntabwo bakunze kuvuga yuko muri mirongo icyenda na kane u rwanda rwasenyutse u rwanda rwasenyutse kubera iki niba bavuga yuko rwasenyutse ni ukubera ko rwari rwubatse ariko se rwasenyuwe ni ukubera yuko amajyambere atari afite reka mbashimire rwose ndabona umwanya urangiye mwakoze cyane bwana Emmanuel hakizimana kuri kiganiro tugiranye ni umunyamabanga mukuru w'ihuriro nyarwanda rnc kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi nshimiye n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma sulemani tarawari na inosa kimenya